iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mudusange no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi mu kanya rero ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu muri aya masaha uyu munsi turaganira kuri virusi ya korona ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ikaze mwese kuri radiyo yanyu nshuti banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika gusobanukirwa ku ndwara birafasha ku buryo bwo kuzirwanya uyu munsi turagerageza kongera gushakisha uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu twatumiye dr jose nyamusore ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc turimo kumushaka rero ku murongo wa telefone mukomeze mutwihanganire ariko nk'uko bisanzwe muduhe nomero zanyu tuze kubahamagara telefone yacu ya whatsapp ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe turaganira rero ku vir... turaganira kuri virusi ya korona imaze amezi makeya ibonetse mu gihugu cy'ubushinwa aho imaze kwanduza abantu barenga ibihumbi makumyabiri na bine ni mu bihugu makumyabiri na bitatu nk'uko oms imaze kubitangaza cyangwa se kubyemeza abenshi rero mu bantu baba hari abanduye cyangwa se abahitanywe n'iyo ndwara babarirwa muri magana ane mirongo cyenda iyo virusi bayifite ari abo mu gihugu cy'ubushinwa ndagira rero ngo tuze kubiganiraho mu mwanya tuganira na dr jose nyamusore araza kutubwira ingamba zafashwe cyane cyane mu rwanda kugira ngo bakumire iyo virusi bayirinde abaturarwanda ariko muri aka kanya mu gihe tukimushaka reka tujye mu gihugu cy'ubushinwa turi kumwe n'umwe mu banywanyi b'ijwi ry'amerika uba muri icyo gihugu nagira ngo tumwakire atubwire uko bihagaze ernest turi kumwe
turi kumwe mwiriwe neza
amahoro neza iyo virusi ya korona ahantu uherereye wowe urabibona gute amakuru babaha barimo kubabwira ko bihagaze gute muri make
uno munsi ibitigiri by'abamaze kwitaba imana ni amajana ane na mirongo icyenda na batatu niyo raporo twarose uno munsi ko tukanataronka ibitigiri ku munsi ku munsi hano mu gisagara nsanzwe mbayemwo mu ntasanzwe mbayemwo abamaze kwandura muri rusange ni mirongo umunani n'umwe ariko nta n'umwe aritaba imana hanyuma abamaze gusohoka ivuriro bamaze gukira barashika mu majana icyenda ariko abamaze kwitaba imana ni amajana na mirongo icyenda na batatu ariko kandi nkomeje kubivuga ibitigiri birenga ibihumbi mirongo ibiri n'ibindi by'abamaze gufatwa bariko barakurikiranwa n'abavuzi nibyo bimaze kumenyekana kugeza uno munsi hano rero twebwe ubu turi mu mazu turakorerwa ibipimo nk'uko bisanzwe tubikorerwa kabiri ku munsi uwo basanzwe afise ubushoye burenga mirongo itatu n'indwi aca atwarwa mu ivuriro kugira ngo agende gusuzumwa ko yoba yarafashwe n'uwo mugera wa korona Mhm. Uh, ubwo barabasuzuma ni- ni bande baza- babasanga mu ngo zanyu ni abaganga baza bameze gute iyo mubibona mubona nta ntibirushaho kubatera ubwoba cyangwa se birabahumuriza
Ah, nk'ikigo nsanzwe mbayemo ababidukorera ni abamama bajejwe bari baje basanzwe bajejwe isuku mu kigo nsanzwe mbayemo barafise ibikoresho bahawe n'igisagara dusanzwe tubayemo baraza bakabikora mugabo twe tuba tumaze du- dushikiriza amakenga y'uko abo baza kubidukorera kumbure ko baba bashobora kuba bohura n'abandi bantu hanze eh, bagahabura baza binjira bazanye ubwo bwambu twaciye dusaba guhera uno munsi ko batwihera ibipimo tukaza turipimira ubushuye bwacu ku munsi ku munsi hama tukaza turabi eh, turatanga raporo mu buryo bwa bwa interineti tuvugana n'aba- n'abigisha bacu tukirinda ko tuja en contact n'abo bantu baba baje bavuye hanze baje kudusuzuma kugira ngo bidavura bitwa bitwanduza natwe dusanzwe tu- turi mu mazu
Mhm. ye uh, um- um- ibipimo bafata rero ahanini ni ibyerekeranye no kureba umuriro umuntu afi- niba umuntu afite umuriro uh, nta bindi bintu babakorera
igipimo badupima ni icy'ubushuhe kuko ino ndwara igipimo cya mbere kigaragaza havuyemo ibyo bintu by'inkorora kumva kumeneka umutwe ah, n'ibindi bindi byose n'uburuhe icya mbere kigaragaza n'ubushuhe ubushuhe rero nibwo nibwo bibandako cyane gupima iyo basanzwe burengeje mirongo itatu na gatandatu ariko birarenza mirongo itatu n'indwi umuntu aba atanguye gutera amakenga niho baca bamutora bakamujyana mu ivuriro icy'ubushuhe rero nicyo bibandako cyane gusumbya ibindi Mm. Uh, hanyuma ibyo babasaba gukora uretse kuguma mu nzu ibindi babasaba gukora ni ibiki
badusaba gutekana bakadusaba kugumiza umutima mu nda hanyuma ah, bakanadusaba iyo turi mu mazu kuza turafungura ibintu bituma abasoda b'umubiri bakomera cyane kugira ngo nubwo uwo mugera wo kwinjira mu mubiri ubashe kugira ku umubiri kuwugwanya kuko uyu mu- uyu mugera uri kwinjira mu mubiri kugira ngo ibimenyetso bya mbere byigaragaze harabanza hagahera iminsi hagati ya cumi n'iminsi ya cumi n'ine iyo rero muri iyo minsi cumi n'ine umubiri wawe uneshejwe uca rero uba febre ugatangura kumva bijya bimenyetso ariko hara- hari aho bishika ah, iyo bihuye umubiri wawe ukomeye na cyane cyane nk'abantu bari ku rugero rw'imyaka bakiri bato munsi y'imyaka mirongo itatu bisa nk'aho kiretse i- karimwe yari ayishitse gusa aho umunyeshuri umwe w'umunyakameruni yafashwe w'imyaka mirongo ibiri n'umwe Mm.
ariko nawe nyine amagara y'uwo yifashe neza avuga yuko ariko arakira ariko abandi bose nk'abantu bafise imyaka mirongo ine kuduga niyo bashatse kuja gusoma ibintu byo gufungura batuma abana bakiri bato bo mu myaka ya cumi n'iyindi mirongo ibiri bakagenda gusuma hanze ko abobo ba- imyaka yabo umubiri wabo uracakomeye ariko baririnda kuja hanze cyane kuko mu gihe bagiye en contact n'imigera bica biba nabi cyane rwose ugasanga barononekaye cyane rwose Mm. niko se nese bivuze ko ubwo mu- mwe- mwebwe mu- ntimurasohoka kuva bavuga ko ba- mu- mu- muguma mu nzu kugira ngo mwirinde kwandura
uyu munsi tuvugana ndakwije indwi zibiri ntarava mu cumba ndakwije indwi zibiri nta- nta- ntarava mu cumba hari hasanzwe hari n'itegeko y'uko batanga umunsi umwe wo gusohoka hanze mu minsi itanu bakaduha umunsi umwe wo gusohoka hanze kugira ngo tuje gusoma ivyo dufungura Mm.
ariko nabone bawukuyeho kuko banasanga n'uwo munsi umwe abantu benshi batinya kuko usohotse rimwe ryonyine ugaruka mu nzu ufise panike ufise ubwoba yuko inyuma y'iminsi cumi n'ine kumbure ibimenyetso bizohavura byigaragaza ko wanduye indwara wa munsi umwe wasohoka hanze uyu munsi rero bawukuyeho ubu ubu nibyo dukenera nk'ibintu byo gufungura bashizeho uburyo ba- bizoza biradusanga ah, ahantu tuba muri apartema tubayemo Mhm.
bakabizana rimwe mu minsi itatu umuntu akagura ibyo ashobora gufungura mu minsi itatu mubwo naho ba- babizanye mu buryo nyine bukingiye bakabidusanza ahantu dusanzwe tubaye ye akaba ari ibi- ibi- ibi- ibiribwa amazi ibintu byose mukeneye mukabi- bakabibasangisha aho muri kiretse inyama zonyene inyama zonyene nizo tubona umenga bameze nk'abadukinga gato ariko ibiribwa i- imboga ivyamwa amazi ivyo turabitumako baka- ba- bagiye kubiza barabidusanza aho tubaye aho turi Mm. hari aho turimo kumva ko inyama zimwe na zimwe bazibujije ku- ku- kugurishwa cyangwa se kuribwa zirimo iz'ubucurama n'ibindi I- mwebwe hari inyama babujije babujije ko abantu barya cyangwa se muri rusange inyama ubu ngubu ntabwo murimo kuzikoresha
nari nsanzwe mperereye ku mugabane w'ubushinwa aho inyama bajya usanga ari nka co kimwe ziriya tujya mu burundi no mu rwanda inkoko inka intama n'ibindi bijya rero byu uh, ibyo nk'ubuhungarema na bijya bindi bintu inzoka n'ibindi byaribwa na cyane cyane mu kiriya gisaga ariya ndwara yahereyemo bivugwa yuko rero bashobora kuba babibujije hariho ikinyamakuru nasomye aho umuganga umwe w'umushinwa ahanura abashinwa ko na cyane cyane bokwirinda ibyo bikoko bisanzwe bitamenyereye kuribwa ariko kandi na by'irya ibi bintu bitwa le le- le food de la mer arya ama seafood nabyo nyine bashobora kuba abantu batanguye kubigabanya kuza barabifungura n'abashatse kubifungura bagahanurwa yuko babiteka cyane rwose bakabihisha ku bushuhe nk'ubwa dogere selisiyusi zirenga ijana kugira bibanze bishe cyane rwose Mhm. ubwo se nta bwoba mufite Ega.
ko mushobora kuzicwa n'inzara
dusa n'ababimenyereye nta ubwoba twari dufite ubu hari abantu batanguye kugira ubwoba kuko ubu ibitigiri by'abandi urabiko biraba byinshi cyane rwose hariho n'aba- n'abantu bamwe bamwe usanga bariko baragira ubwoba bamwe bamwe bamaze no kugura n'amatike y'indege yo gutaha muga bamwe tugahanana tukatu- tukavuga duti ibibuga by'indege twocamwo hari igihe tuhava dusanga twanduye tukagenda gu- kwegera akaga hariya mu gihu- mu bihugu dusanzwe tuvamo ubona yuko nk'ibihugu dusanzwe duturukamo byinshi amavuriro aba yobasha guhangana n'iki kiza si menshi cyaduhanurana ati tugume aho turi eh, ni naho hasanzwe hari n'ubuvuzi buriko buranaterana imbere abahinga bariko bara bariga kugira ngo baronke ko baronke urucanco canke umuti rero tuvuye ngaha tukataha mu bihugu tuvuyemo hagati dusanga tugiye kubakwegera akaga tubashiriye ingwara kumva yohava kwegera ni- n'intuzeya n'abandi banyagihugu bahari tugashima rero kuguma hano dusa rero n'ababimenyereye ubu ubu inzara ntaco izotugira ah, ubiravye ubuyobozi buratwitaho cyane kugira ngo barakora ibishoboka kugira ngo ntitu- ntitumererwe nabi Ba- baratwitayeho cyane ubi- ubibona Ba- birimo ingufu nyinshi cyane rwose kandi baratwitwararika Mm. ukomeje kuri iki kibazo Ego.
cy'i- cy- cyo- cy'ingendo abagura amatike kugira ngo babashe kugenda ariko icyo kibazo nyine ntabwo kirimo kuvugwaho rumwe n'ubwo namwe nk'uko bivuga mwe muragirana inama zo kutirirwa munafata n'urwo rugendo Ah, ba- ibihugu bimwe byakuye abantu babo mu mu bushinwa kubera iki- iyi virusi ya korona batinya ko baza- bazayandura ariko kandi hari n'abavuga bati ku- ku- kwi- ku- kugi- gukora izo ngendo nibyo bishobora kwikwiza n'ahandi noneho urongeraho uti ahubwo n'ibihugu byacu dushobora kujyayo tugasanga bidafite n'ubushobozi bwo guhangana n'iyo ndwara ubundi indege zirimo ziragenda uwashaka ku wafata icyemezo akavuga ati ngewe ndashaka kuva mu bushinwa indege zirahari ziracyasohoka cyangwa barazihagaritse nazo
ufashe icyemezo cyo gutaha bishobora kukuzimba ah, ugereranije n'uko byahora bimeze kuko nk'akarorero indege yahora iza gwanju ivuye ah, i bujumbura ijya ya- ya kenya airways hamwe n'indege y'abanyarwanda Ah, izo ndege zis- za- zarahagaritse ibikorwa byo gushika i gwanju ariko abashatse gutaha baca baca thailand bangkok ufa uragira liyezo ukava rwanda ugaca ukaja bangkok hama ugaca uva bangkok uge- ugenda uh, i nairobi canke ush- wa- waba ufashe indege y'abanyarwanda uca ufata indege gushikana mu mbayi mu buhindi ugaca uva mu mbayi utaha ariko nk'abantu dusanzwe turi mu bisagara jewe ndi ngaha mu gisagara kiri hafi ya korea y'u- y'ubumanuko na korea y'ubu- y'u- y'uburaruko Mm, binsaba yuko mbanza gufata nk'itreni inshikana gwanje mm.
cyane nka capeke ariko kuva aho ndi gushika nge- ngeri gwanju hari hari ibarabara rica rica mu cya gisagara bitwa wuhane ari naho ino virusi yatanguriye ico gisagara naco kigomba gikwize hafi indwi zibiri icugaye ata treni yinjirayo canke indege ihaca rero hariho abantu bamwe bamwe usanga du- turi mu burere ata atasaganirizo ubona nubwo wovuga ngo urahangaye ibyo gutaha uhavura usanga biku- bikugora cyane gose uhavura usanga uriko uri exposa nufata ubwoba runiniya cyane gose ko nk'ubu nce bwa ngo mpindure inzira since wuhane hajya hariho uh, virisi ikomeye cyane gose hari ibitigiri byinshi by'abantu bamaze kwandura sinoshobora kuhaca kuko harugaye bivuze ngo mpindure igisagara nca nca usanga ndiko ndongera ko amafaranga menshi ugasanga rero ntinyoroheye benshi rero baca bahitamo kuguma mu ntunze ariko kandi n'igisagara nsanzwe mbayemo abasanzwe barongoye igisata cy'abanyeshuri b'abanyamahanga barasabye ko atawosohoka igisagara canke atanuwocinjiramo mw'ino minsi kuko na twebwe nubwo ibiti bitabara byinshi ariko umuji ndimo nawe nyine urimo abagwayi uno munsi ubwandu bwaramaze kuhashika uwo mujyi watubwiye ha- witwa ngo iki
ndi mu gisagara witwa shenyange shinyang hanyuma hone niho harimo in- i- i- virusi ya korona
ahari virusi aho virusi ya korona yatanguriye ba- bahitwa wuhan Wuhan, eh. nuko ah, urakoze kutubwira uko bihagaze aho ngaho ariko ndibwira ko n'abakunzi b'ijwi ry'amerika turacyategereje muganga ah, kuri telefone ntabwo irimo gucamo twaba dukomeje kuganira niba ufite akanya
gusa ndagafise ico nokongera ko Mm,
ni ikintu ngo ino mu bushinwa bari mu mbi no mu rwanda Yego.
ni ibintu ubona leta y'ubushinwa iriko irakoresha inguvu zidasanzwe mhm.
kubera uno mugera w'ino ndwara usanga ubwa mbere ufise iminsi cumi n'ine kugira ngo wigaragaze kuri eh, mu muntu Mm, bivuze rero yuko abantu banduye mwa rujya ruja n'uruza rw'abantu rwabaye mu gihe abashinwa bariko barataha baja mu mihira guhimbaza umwaka mushasha waba waruteganije itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa mbere abantu bose banduye kiriya gihe bariko baramenyekana mw'ino minsi nico gituma ibitigiri vy'abantu biriko biragwira cane gose baboneka ko banduye rero bariko baramenyekana ah, bica vyorohereza eh, minisiteri y'ubuvuzi kugira ngo ibashe gukurikirana abo bantu rero hariho n'itegeko riri mu gihugu cose risaba yuko abantu baguma mu mazu kandi abashinwa ugerageje kubiraba bafite indero idasanzwe ubu wihweje hanze nta kiretse imiduga nahone mike mike nta muntu ushobora kubona ari hanze ubu twizera yuko nko mu nzu nka zibiri bishobora uh, kuba bitanguye kugabanuka kuko inguvu bariko barabishiramwo ni inguvu ubona zidasanzwe barerekana ububasha n'ubushobozi bafise turahumuye rero turibwira yuko nko mu ndwi nka zibiri mu ndwi irenga zi- iri imbere mm.
eh, iyo bica hose bizaba byasubiye gusubiza hasi kuko bo bafise n'inguvu zidasanzwe ugerageje kuraba uburyo bariko barakoresha mu guhangana na kino kiza Mm, iyo urebye n'amafoto abantu- ubona ko babihagurukiye abantu babiharugurukiye cyane rwose abantu bafite imiryango mm, yaba abarundi canke abanyarwanda borema bagahumura Mm, iyo bica hose eh, leta y'ubushinwa ntiyicaye kandi bariko barakora ibishoboka byose ugerageje kuraba usanga barabishoboye cyane rwose mm. mu bakunzi b'ijwi Ego.
ry'amerika hari ah, alexandre ndibaza ko ashobora kuba hari icyo yifuza kukubaza alexandre
Ah, wiriwe
Yiriwe.
ni urahagana hehe
Jende Bujumbura mu Burundi.
Mm. Ah, hari icyo wifuza kubaza Ernest uba uri mu bushinwa
Eh, nk'icyo nashaka kumubaza nagomba ndamubaze yuko nkaho o- nka nk'ukuntu iyo ndwara baba bariko barayikinga nka leta nk'umuvuduko baba bifite kugira igerageze kurwanya iyo ndwara bagerageze kurwanya iyo ndwara Mm.
cyangwa atubwire nk- nk'uko yaba yarabonye umuntu ifata akabona sentome akabona ukuntu ifata
Mhm. simpamya ko yaba yaramubonye kandi ni n'amahirwe ko bataramubonye kuko bari mu nzu ntabwo basohoka ariko reka mu- reka mureka ko Mm.
akwibwirire Ernest nicyo Yego.
babwira Yego, Alexandre hanyuma hanyuma ivyo alexandre ambajije eh, ukuntu iyi ndwara ifata ibyo nshobora kuba nararavye nivyo ndabira ku makuru kandi canke nkanabisoma no mu binyamakuru vya misi yose tu dusoma vy'abashinwa Mm.
iyi ndwara ubwa mbere uwo ifashe afatwa ashuha Eh, usanga ifise ibimenyetso ibimenyetso nka bijya vya gripe abamenyereye gripe mu burundi barayizi Mm.
uka ukumva umenga ufashwe n'indwara y'ibicurane ugatangura gushuha ukameneka umutwe hanyuma ugatangura no kugira n'ikibazo cyo guhema ah, ukiyumva n'uburuhe bisigaye hariho n'abashobora kugira ibimenyetso byo gucibwamwo sinzi mvuze gucibwamwo ko Eh, ni- mu ntahura abarundi bo- ni- ego
ah, n- eh, gucibwamo no- ni ku- ni ukujya ni- ni- ni- ni- ni- n'impiswi guhitwa mu kinyarwanda ego nivyo eh, nivyo nivyo ni- ndabizi ko nivyo mutinya rero.
kubivuga hanyuma hanyuma iyo rero bi- bi- ivyo bi- ibimenyetso bitanguye kuza igipimo uh, co kwa muganga nico giheza kikemeza conyene yuko ufise iyo virusi muri we mu buzima bwawe ubundi barakunda kuduhanura bati urashobora kugira ibimenyetso vyo kumeneka umutwe ugashuha ukanakorora ariko iyo virusi atayo ufise atayo ugendana nico gituma bariko barahanura abantu benshi ko bokwirinda ubwoba eh, igihe cyose yumvise ariko arakorora canke ashuhiwe canke amenetse umutwe kuca yi- apanika yibaza ngo yamaze gufatwa n'uwo mugira w'iyo ngwara kuko ivyo urashobora kubigira ugasanga ni ya gripe isanzwe ariko muri rusangi iyo umaze kugira ivyo bimenyetso vyo ku- vyo gushuha ah, vyo kumeneka umutwe vyo gukorora igipimo conyene cemeza ko ufise ugendana iyo ngwara nico kwa muganga nico kivyemeza conyene hanyuma ikindi eh, nobwira alexandre ni uko iyi ndwara nubwo atamuti wayo uratorwa iyo bayigutoye bakayigusangana usanzwe wari ufise umubiri atazindi ndwara kumbure zirya uh, zisanje zasinzikaje ubuzima bwawe Mhm.
baca batereta bya bimenyetso bagusanganye kandi abantu batari bake abamaze gukira nibo benshi ugereranije n'abamaze kwitaba imana abantu bamaze kwitaba imana ahakuru namye ndasoma ku kinyamakuru kimwe umufaransa ari wuhane a- a- a- ariko arakora mu gisata cyo kuvura abantu hariya Mm.
yavuze yuko ab- mu bantu benshi bamaze gupfa ni abantu uh, bo mu myaka myinshi guhera ku myaka mirongo itanu kuduga kandi wasanga bari basanzwe bafise n'amagara uh, adakomeye ahobahoba bari basanzwe Mm.
ego bari basanzwe bas- basanga n'i- n'ibindi bisata vy'indwara zi- zi- bituma ubuzima bwabo bwarasinzikaye Mm.
ariko nk'abantu bagifite mu myaka ikiri mito mirongo itatu n'ingahe mirongo ingahe basanzwe bakomeye benshi ntibanafatwa canke n'ab- n'ab- n'ab- n'abafashwe bara- bara- baravugwa bagakira ariko no munsi nta muti urahari wemeza yuko uh, uvura iyo ngwara ariko iyo igufashe usanzwe ukiri muto kandi umu- u- umubiri wawe usanzwe atakirekire u- ugize bara- baratereta amasentome hanyuma ugakira Mm, ba- bivuze ko uwo mubiri w'umuntu nyine yakiri- akiri mutoya nta bundi burwayi yari afite bituma n'umubiri uba ufite ubudahangarwa ukabasha kwirwanaho umuntu ntahite eh, afatwa ni- n'iyo virusi ku buryo ego bworoshye ego ego mfatiye ku byo nsoma n'ibyo mbona ku makuru nuko bi- biri nuko bimeze kandi n'abashinwa ubwabo hariho nk'umutamakazi yasanzwe ajejwe iby'isuku ngaha mu kigo sanzwe mbayemo yarabimbwiye arambwira ati abantu bakiri bato cyane cyane ntibari ntibari sibure ntido- donc ntiba ntibabangamiwe cyane ni- ni- ni- n'ibintu bye n'iki kiza Mm. Ye, ego urakoze cyane Eh, alexandre wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wari ufite wifuza kubaza ernest alexandre Ubu alexandre ashobora kuba yagiye reka noneho du- twakire gerve gerve
Halo, wiriwe
mwiriwe, urahagana hehe
ndi ngozi.
Mm. no Ego, u- iki- ufite ikibazo wifuza kubaza uh, umuvandimwe wacu ernest uri mu gihugu cy'ubushinwa twari tugitegereje muganga uh, kugira ngo atuganirire ku byerekeranye n'ingamba u rwanda rwafashe kugira ngo rukumire virusi ya korona ariko ntabwo araboneka Mm, turacyari kumwe rero na ernest ushatse wagira icyo umubaza
yego ndamubaze, Mm.
iyo ndwara yandukira gute none?
yandukira gute Uh, ernest Ego, ego iyi ndwara ubwa mbere umuntu ayandu ayandu aya- a- a- a- ayanduza uwundi n'uwuba ayisanganwe muri we asanzwe ayigwaye hanyuma yandukira biciye mu bihimba by'ihemero yataka aparere respiratoire ni ukuvuga nk'iyo yasamuye ari ruhande yawe canke agakorora ari ruhande yawe ico gihe imigera irashobora urashobora kuyihema ikakwinjiramo hari n'igihe kandi ushobora no gukora nko ku kintu gisanzwe kiriko imigera ufate yaciriye nko ku kintu ah, ya- yakoze nko ku mpuzu yawe atugutiwe a- nawe asanzwe afise iyo ngwara nawe uciye uyikorako cyangwa ahantu uciye uhakora iyo ndwara irashobora guca ikwi- nawe ikwandukira nico gituma kenshi mwino minsi dusanzwe tu- turi ino uh, bishitse ukaja nk'ahantu ugakora nk'ahantu nko ku ruhome cyangwa ukora nk'ahantu ku cumu gishobora kuba cakozwe ko n'abandi bantu bahanura yuko igihe cose ushitse mu nzu uca ubanza gukaraba neza n'amazi meza hamwe n'isabuni kuko uburyo yandukira ntibishobora kuva mu ihema gusa ariko urashobora no gukora ku kintu gisanzwe cakozwe ko n'umuntu afise ah, iyo ndwara muri we n'ico gihe nayo nyene irashobora guca ikuzamo kubera wamaze gukora ku kintu ca- gisanzwe cakozwe ko n'umuntu asanzwe agwaye iyo ndwara yego isuku rero ni Ega.
ngombwa kugira ngo umuntu abashe kwirinda
ego isuku gukorera isuku iminwe hamwe n'ibyo umuntu agomba kumwe navyo n'akabigira isuku Mm. yego ego gerve wasobanukiwe
egome Ye, urakoze cyane
namwe murakoze Mm. joseph nawe urahari
Eh, ndahari ndahari eh, Wiriwe neza.
mbanje kuhasuhuza eugenie Eh, komera cyane uri hehe Eh, eh, ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo Mhm. nuko twari tu- twatumiye muganga mu rwanda ngo adubwire ingamba zafashwe aho bigeze mu gukumira iriya virusi ya korona ariko eh, banza ngo ari kiri mu nama ngo ashobora kuba akiri mu nama yo guhangana n'iyo virusi ubwo turaba dutegereje ariko twizere ko tuza kumubona nuko hari icyo wifuza kubaza Ernest uba mu bushinwa
Eh, hari akabazo nashaka kumubaza uwo muvandimwe wacu uri mu bushinwa Mm, ariko banza umundamukirize yarakumva A- amahoro neza Eh, amahoro amahoro
Mm.
Eh, akabazo nshaka kukubaza kujya ku bijyanye n'iyo virusi ya korona irimo ibica bigacika aho mu bushinwa
Mm.
ese eh, uko mubikurikirana ku makuru ari amateleviziyo cyangwa ari amaradiyo eh, baba bavuga igihe iyo virusi yamara eh, itari mu mubiri w'umuntu mbese ikaba iri hanze igihe yamara i- i- idapfu- i- i- idapfuye ku buryo impamvu ngezeho ako- igitekerezo kuri kuri icyo kibazo Mm.
ni uko eh, bavuga ko yandurira mu mwuka kandi ukaba ureba ko umwuka burya n'indakumirwa nk'uko bavuga ngo barahagarika abantu bagahagarika ah, uwo duhumeka hano muri afurika ni nawo wakomeza ukajya n'iyo mu burayi cyangwa ukava aho mu bushinwa ukazana hano muri afurika Eh, ese ubwo niba imara igihe kirekire eh, i- i- ndetse ikarezisita igihe kirekire aho ntiyazazanwa n'umuyaga ikazagera na hano muri afurika itagombye ku- itagombye kuzanwa na- n'abo bava mu bushinwa baje hano muri afurika saba murakoze ako kabazo nari mfite karara Mm, ni ikibazo gikomeye cyane kandi cyumvikana koko Ah, Ernest hari icyo waba ubiziho mu bijyanye n'igihe iyo virusi yaba imara itari yapfa Ah, ntuza mpunge ngo umumare impungenge hariho hariho uwarahejeje kubimbaza agenda ko ndasigura ibintu by'ingene indwara yandukira Ah, ico nobwira uyu muvukanyi ari mu rwanda ubwa mbere ah, vi- iyi virusi iri ku cuma ku kintu c'icuma ihamara amasaha ari hagati ari hagati ya virusi iri ha- iri hanze y'umuntu iha- ihamara hagati y'amasaha abiri na cumi n'abiri hariho rero itandukaniro iyo iri ku cuma n'iyo iri nko ku kindi kintu cyose cy'igikoresho kuko itandukaniro rihari ni nko mu gihe ah, dufate nk'umuntu yaciriye nko ku cuma asanzwe afise iyo virusi Mhm.
ukagikorako haheze nk'amasaha nk'abiri am- amasaha abiri yamaze kurengana hariho hari igihe usanga uwo mugira wamaze kugira wamaze kugira gute a- atawukiriko atawugihari Mhm.
uh, ambajije iki kibazo ntari hafi y'intuze yayi y'imashini n'uguye imashini ivyo nanone ndabisoma ariko ico yomenya nuko ni hagati y'amasaha abiri n'amasaha cumi n'abiri iyo uwo mugera uri hanze y'umuntu ni hagati y'amasaha abiri n'amasaha cumi n'abiri Mm.
hanyuma yabajije kandi ati mbega uyu mwuka urino ntiwahavura utembera ukagera muri afurika ukajyana y'iyo ntunze ya iyo virusi ndwara ahantu ibaza ko abantu bohumura bo- bo- botekana natwe turi ino ah, bivuga yuko umuntu iyo akuri nko ku metero zirenga cumi distance ya- ni ukuvuga distance hagati yawe n'uwo muntu ayirwaye ari ku mete- ari ku metero cumi bavuga yuko naho yokorora canke akasamura imigera ntishobora kugushikira Mm.
indi metero cumi ni zikeya ugereranije n'imetero ziri hagati ya ya afurika na- n'ubushinwa abantu rero botekana hanyuma kandi naho kiba ari ikintu kije kivuye ngaha muri shine ah, urugendo ruva ngaha muri shine kugenda hariya amasaha cumi n'abiri yo yaranarenga nico gituma rero ikintu gishobora kuba co kwanduza abanyafurika ni umuntu aba avuye ino afise ubwo bwandu gusa nayo ku bintu vyovyo amasaha umugera ushobora kumara kuri ico kintu aha- ari hagati y'abiri n'amasaha cumi n'abiri Mm.
nico gituma rero aha abantu ntibopanika cane gose bavure baza ngo umwuka ngo wo muri shine ngo uzahavura uhuhu tugende muri afurika canke ngo ibintu bivuye ino n'ukundi uko ibintu conyene gishobora gush- gutuma ubwan- ubwo bwandu bushika hariya ni abantu baba bavuye ino basanzwe baranduye iyo ngwara Mm, bakoreye bitsamuye Ego.
baguhumekeyeho uh, mu- mu- mwegeranye Um, noneho wari Ego.
uvuze u- ngo ku kintu cy'icyuma Mm, iyo virusi iri nku- tuvuge ku ku mwenda ku ku Mm.
gikombe umuntu wanywesheje ubwo i- amasaha aba makeya cyangwa ashobora kuba menshi cyangwa birangana
ngaha anza guhabwa nicyo gituma naciye na- naciye ah, mvuga nti hagati y'amasaha abiri n'amasaha cumi n'abiri kuko Mhm.
ku cuma ku cuma niho ishobora kuhamara nk'amasaha nk'abiri Mhm.
mugabo ku, ku, ku mpuzu no ku kindi kintu cyose kitari icuma umugera urashobora kuha- ku- kuharenza amasaha cumi n'abiri dufate nko ku mpuzu nk'akarorero nk'impuzu dusohoka twambaye hanze canke nkarya amaga adushira ku ntoki iyo usohotse ugakora nk'uku kintu akenshi banasaba yuko tubanza kwishira mu mazi ashushe nk'amaga kugira dusubire kuyambara Mm, ukabanza ukayashira mu mazi ashushe ukayateka yego kuko niho ugira niho umugera ushobora gu- gu- gu- kumara umwanya muremure ugereranije n'ahandi hanyuma dufate nk'akaroro nk'ahantu usanzwe mbaye igikoni dutekeramwo ni igikoni rusange usanga muhuriramo muri nk'abantu nka batanu hariho ibikoresho biri mu gikoni usanga ari nk'iby'icuma dufate nk'akarorero ibyo rero nibyo badusaba yuko uti wagikoze kugasubira muri shambure mu nzu banza ufate isabuni n'amazi meza hama ubanze ukarabe
yego Ye, Ego.
twibutse rero abo turi kumwe ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turimo kuvuga ku byerekeranye n'ubwandu bwa virusi ya korona yadutse mu gihugu cy'ubushinwa mu kwezi kwa cumi na kabiri k'uyu mwaka ushize ikaba imaze guhitana abantu ah, babarirwa barenga magana ane mirongo cyenda Ah, umuvandimwe wacu ernest yatubwiraga ko imibare irimo gutangazwa aho haherereye ivuga ko magana ane mirongo icyenda na batatu bazize iyo virusi ya korona Eh, biravugwa rero ko abantu babarirwa mu bihumbi makumyabiri na bane eh, bandu- bagaragayeho iyo virusi reka noneho twakire john ku murongo wa telefone uranyumva
yego ndabumva mwiriwe cyane wiriwe urahagana he
ah je ndi muri erope mu gihugu cya finlande Eh, mu- mumeze mute aho ngaho
Mm, twebwe ngaha natwe eh, ku maradiyo no ku mateleviziyo twarumvise yuko hari umuntu umwe yigeze kuba nawe nyine yaranduye ubwo bwandu Mhm.
bwa korona Mm, ya icyo kibazo ntacyo arahabaye ariko nta wundi muntu turumva yuko yongeye kuba yaranduye ariko twarumvise yuko muri mu bihugu byagize ibyo bibazo finlande nayo nyine hariho umuntu umwe yagize icyo kibazo mm. bababwira gukora iki mwebwe
mbo twebwe nta nta uretse yuko nyine ari ibintu by'isuku nyine ba- basanzwe batubwira gukora bisanzwe nta bindi bintu birebire batubwira gukora kuko ntikiraba ikiza kirekire muri iki gihugu uretse yuko ari ikiza gikomeye cyane ku isi yego Ah, Mm.
ubwo nta nta guhangayika ku mugani ntuza uriya ernest yaravuze ati abafite abantu mu bushinwa rwose mushyire umutima hamwe ntabwo izabageraho iyi ngamba zarafashwe harimo gukorwa byinshi mu kuyikumira Ah, hari akabazo wifuza kumubaza
yego hari akabazo nari mfita hari akabazo nari mfita kuko nanjye nigeze kuba mu myaka ibiri iheze nigeze kuba ndi ingenzi najya mu bushinwa mva muri zambi rero hari ikintu yakomoje ko avuga yuko abantu batogira ikibazo leta ibishyizemo imbaraga ariko kubera narigeze kuba njyayo hariho abantu benshi nagomba yuko nomubaza akagira icyo adufashije nimba yoba abizi n'icyo nagomba kubaza
ngaho mubaza
oke jewe nigeze kuba njya mu bushinwa kurangura ahegwanzu rero ukuntu twagenda wasanga ufite umutaha uvuga ati ndafite umutahe kanaka ukavuga ati ndokwicara indwi zibiri muga mu ndwi zibiri umutahe wanjye nzokoresha ya muga muri izo ndwi zibiri amafaranga ndofungura ndokoresha mu biryo n'amataransiporo n'aya kandi koko izo ndwi zibiri zashira ariko n'aya mafaranga yawe ashize icyo awurinde kugenda ikibazo rero cyanjye kiri aho hariho abantu b'ingenzi bashyitse hiyo o avuga ati mvuge ni icyo kiza cyagiye kwaduka bahegeje kurangura basigaranye ayo mafaranga ndetse bafise nk'iminsi yica nk'umunsi umwe ubwe bagende none ko yatubwiye yuko leta abantu nk'abibafasha abantu nk'abo nabo bimeze gute hariho n'uwundi mugwi nyine usanga baragiye nk'aho gwanzu nzi ugasanga umuntu yaragiye mbuga pasiporo yaramuheranye amaze amezi n'atanu akaca aguma nyine acengacengana n'abamigirasiyo ngaho o mugabo ata buzima bwiza afise bwo kuba yoguma ahantu mu kigo yoronka uburyo bwo kudaragura ibiryo nk'uko yavuze yuko babizana abantu nk'abo nabo leta ibafasha gute cyane ubona babayeho mu buzima bumeze gute ikibazo cyari icyo mwakoze urakoze john ni ikibazo gikomeye sebastien ernest hari icyo waba uzi mu buryo abantu b'ingenzi nk'uko uyu muvandimwe abivuga abantu baba baratembereye hariya batashobora gupfa gusohoka ngo basubire iyo baturutse kandi igihe bari barateganyije kirimo kirangira n'impamba bitwaje nayo irimo kubashirana hari icyo waba ubiziho
uyu muvukanyi ari mu gihugu cya finland bagira ikibazo kidasanzwe ariko icyo nshobora kumusubiza ni kimwe ni uko ubwa mbere cyane cyane ikintu yibanzeho ni aba bantu ushobora gusanga barabaye siripuri bagatulumbukirwa n'iyi situwasiyo turimo y'iki kiza cya korona basigaje nk'iminsi mikeya kugira ngo nka viza yabo bari bafite ngaha ngo irangire ugaca usanga kumbure ntibiboroheye yuko baba boca basubira mu bihugu baje bavamo ugaca usanga kumbure iminsi bari barekuriwe kumara mu bushinwa iriko irabarangirana ntibagiye no kuvuga hariho n'abandi bari baragiye nko muri za vakanse mu bihugu basanzwe bavamo ugasanga amaviza yabo yimirije guhera bari ko barikazanura ngo bagaruke kuza muri polisi kugira ngo basabe yuko viza yabo yokongerwa iminsi kubera ibyo baba baraje gukora ino bitararangira nk'abanyeshuri n'abandi ibyo rero nibaza yuko igihugu cy'ubushinwa cyarabitegekanije cyarabitegekanije dufate nk'akarorero nka nk'umuserukizi w'igihugu cy'ubushinwa mu burundi ejo yarashikirije ku iradiyo y'igihugu y'uko abarundi baba bari barifuza kujya mu bushinwa cyane cyane abadandaza cyangwa abanyeshuri ko ingendo zabo bozihagarika urumva rero umunyacyubahiro nk'uyarinze avuga nk'uko ni uko igihugu kiba cyamaze gutegekanya inyishu n'umuti kumbure uzotorwa ku bantu petete baba basanzwe basanga icyo kibazo cyabo cy'amaviza n'ibindi ni umusaba yuko na cyane cyane yokwitaho gukurikirana niyaba afise muri telefone we yokwitaho kuzarakurikirana amakuru kuri bayidu akaraba ingingo zamaze gufatwa ku bijyanye n'ibyo bya viza ariko iyo bica hose sinibaze ko hari umuntu azohavura afatwa na polisi ngo ngo ngo viza yiwe ngo yarahebye kandi ubona situwasiyo iriko iraba uno munsi dufite nk'akarorero nk'abanyeshuri baratashe bari biteguye kuzogaruka mu mpera z'ukwezi kwa kabiri amashuri yarabasabye bati mbe muraguma ibihugu musanzwe mubayemo urumva ko n'ubushikiranganji bw'indero bwamaze gusaba yuko abanyeshuri baba baragumye iyo bari busanzwe buzi ko ari abanyeshuri benshi batebye kuza amaviza yabo yaba yamaze guhera barafite n'ibindi bintu bategekanije uyu muvukanyi niyo abakumbure ikibazo cyabo kitaravugwa ko iyo bishaho senarindire izi si ingorane kumbure zatewe n'izo ngenzi cyangwa zatewe n'abo bantu basanzwe baraje no kubwo urudandazwa Ah, nibaza yuko leta yino irafise ukuntu izobikemura irafise ukuntu iriko izobigenza kugira ngo aba bantu batunganirizwe iyo bica hose yoza arakurikirana cyane rwose akibanda cyane cyane yoza arakurikirana amakuru ku munsi ku munsi ah, yerekeranye n'igisata ah, abo bantu basanzwe batwagwamo nk'ibijanye n'ubudandaji no mu bijanye no mu bijanye na na na aho na immigration mukerarugendo hano Mhm.
ego yo- yo- yo- yo- yo- yo- yoronka intuza kuko baza baratanga baza baratanga amakuru ku munsi ku munsi ku munsi mu gisata icyo ari cyo cyose Ah, ku- ku byerekeranye ni- ni- ni- n'ingaruka zakwezwe n'iki kiza cya korona ngaha mu bushinwa Mhm. birumvikana ego Ye, abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika nabo barifuza kugira icyo bavuga barimo jean claude uranyumva
ndagukurikiye gatanu kuri gatanu Ye, uri hese jean claude
murakoze cyane ubwo ni umukunzi wa radiyo ijwi rya amerika ngo buka jean claude yemerereye mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kirwa mu mudugudu wa remambere ni mu gihugu cy'u rwanda Ye, ntabwo nari nguherutse ku murongo wa telefone Na- eh, ntabwo twari Wabagahe.
duherukanye iminsi myinshi ni ikibazo cya konegisiyo kiba cyaragiye kibamo Ye, umwaka mwiza Eh, kuri twese kandi tuzawusangire yego yego no Eh, ufite akabazo se wifuza- avanze wifuza pasimire rero mu biganiro mutugezaho muri isanga by'umwihariko mu kaduha umwanya tukabasha gutanga ibitekerezo byubaka benshi maze nshimire n'uwo mutumirwa mwatuzaniye Ye, tu- turamufatiranye Ni ukuri ariko natwe aratwihanganiye igihugu cy'u Rwa- Alo?
ntituramufatiranye ariko aratwihanganiye arimo kutubwira uko mu bushinwa byifashe mu bijyanye n'uburyo barimo guha- guhangana n'iyi virusi ya korona twari twateganyije muganga mu rwanda eh, ariko ubanza bitakunze ashobora kuba ngo ari mu nama
Eh, nta kibazo kuba nawe wenda mut- adusobanuriyeho gakeya ku ngingo ingingo z'ingenzi Mm.
nibyo koko iyo ndwara ya korona ikomeje kuvugisha isi yose muri rusange by'umwihariko nikuyemo natwe abanyarwanda ni kimwe mu gihugu u rwanda nu- cyahagurukiye gukumira iyi ndwara kugira ngo itazabasha kugera ariko mbanza no kuranganisha imwe mu miryango yabuze ababo kubera iyi ndwara ya korona
yego yego
ni ukuri igihugu nawe cy'u rwanda binyuze no mu bitangazamakuru Mm.
ndetse no mu nama zitandukanye uba wumva rwose bagenda batwigisha uburyo ki iyo ndwara ifata ndetse na- n'uburyo umuntu uyirwaye ashobora guhita agezwa kwa muganga ako kanya agakurikiranwa ku buryo uba wumva ko bagenda baduha ibisobanuro byinshi cyane kuri iyo ndwara haba ku maradiyo ndetse no mu nama rusange z'abaturage ziba zateranye hirya no hino ugasanga ko icyo cyigisho gihoramo cyane kugira ngo bayikumire ntizarenge imipaka igera mu gihugu cyacu kuko igomba- igomba gukumirwa hakiri kare kugira ngo tutazamera nk'ubushinwa kuko nabonye abantu magana ane mirongo ingahe bamaze kwitaba imana kubera iriya ndwara urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane cyugarije isi muri rusange ahubwo ikintu nasaba wenda nka- nk'ahantu hahurira abantu benshi ku bigo by'amashuri cyangwa ku mipaka cyangwa mu masoko hakabaye gushyirwaho ingamba noneho hakajya hashyirwa abaganga bashinzwe gupima iyo ndwara
Mhm.
Mm, nka kurya abe- byagenze kuri ku- ku ndwara eh, eh, zambukiranya Za- imipaka Eh, nk'uko ebola byagenze Ebola.
urabona ko nayo yabanje kuvugwa ndetse igakumirwa bikagaragara no mu baturage naho natwe tukabimenya nk'uko bari kubikora Mm.
ariko buriya cyane cyane ahantu muri gare aho hahurira imodoka nyinshi abagenzi ahantu ku mipaka ahantu ku masoko ahantu mbega ahantu ubona ko ikusanyirizo ry'abantu riba riri no mu midugudu cyangwa mu mirenge byakangana n'abaganga bakazanwamo b'inzobere kuri iyo ndwara kuko nk'umuturage ntabwo yaba ari mu murenge wa gashanda Mm.
umuganga ari mu mujyi wa kigali ngo azamenywe neza uburyo ki indwara yanduwe nta nzobere ihari yabihuguriwe mu kugenzura iyo ndwara uburyo ifatamo cyangwa se uburyo uwuyirwaye akurikiranwa kugira ngo agezwe kwa muganga Mm. So- Eh, ibyo nabyo ibyo nabyo bikunda burya kuba imbogamizi cyane niyo mpamvu nk'uko ari icyorezo kiba cyaje mu isi yose cyayugarije ubona ko hari ubwo butumwa buri gutangwa buri kanya ku maradiyo ndetse no mu nama ni nako bakaza umurego bakigisha benshi b'inzobere mu guhashya iyo ndwara bakajya begera abaturage yego icyo ndi kumva ari ikintu cyiza cyane cyafasha abanyarwanda muri rusange ndetse n'isi yose nk'uko mu bushinwa wumva hari abamaze kubura ababo ndetse ikindi kibazo urabona hari abanyarwanda tuba dufite hirya no hino bari mu bihugu bitandukanye ugasanga bari kuvuga ati reka tu- tube muri iki gihugu iyo ndwara yagezemo ariko urumva ko baba bakwiye kuza nabo bagerwa bagera ku kibuga cy'indege bakabanza bagapimwa bihagije kuko ashobora kuza avuga ngo arayihunza ahubwo akaza ayizanye yagera mu rwanda ugasanga ayikongeje benshi cyane ibyo ndakeka ko wenda igihugu cy'u rwanda nacyo cya- kibirimo kandi kibikora neza ariko no hose niba- ntibumve ngo umuntu avuye mu bushinwa ahubwo n'uvuye mu bihugu by'abaturanyi naho bagerageza bakomeze bapime kuko urumva ko iyo ndwara rwose irakomeye natwe abanyarwanda urumva ko twagize ubwoba ariko barakomeza baduhumuriza batubwira ati muhumure rwose abaganga bari tayari Mhm.
ndetse n'abazobereye ku- gu- gupima abantu bavuye muri ibyo bihugu nabo bari tayari ubu ndi kumva rero baba bagiye bakusanya abantu bakajya bajya hirya no hino mu midugudu cyangwa mu turere urumva ko byaba ari iby'agaciro gakomeye cyane Mhm. jean claude urakoze cyane kuri iki gitekerezo cyawe ku byerekeranye no gukumira virusi ya korona ubu iyo muganga aboneka ari kudusobanurira neza akatubwira ingamba zafashwe cyane cyane ko ari umuyobozi ushinzwe ishami rirwanya indwara z'ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda ariko ubwo Eh, igihe azabonekera Ni- ni- tuzi- n'ingamba zafashwe zimwe na zimwe nanjye mba nzizi turazizi ni nk'izihe Ari- muri makeya ingamba za- ingamba zafashwe n'ubundi zivugwa kuri radiyo ni uko nta muntu ugomba kugera mu gihugu cy'u rwanda atabanje gupimirwa akiva akigera ku kibuga cy'indege ikindi n'ingamba yafashwe nzi ni uko ku mipaka ubu hamaze gushyirwa abaganga bashinzwe gupima abambukiranya imipaka binjira n'abasohoka ibyo byo byamaze gukorwa none wenda iyo habanje ikintu bimwisabire ni ukongera aba- eh, abaganga b'inzobere kuri iyo ndwara z'ibyorezo nabo bagakwirakwira hirya no hino ku mavuriro na centre de sante wenda nabo bakabajya baba bahari kuko ba- ba- bakajya bajya gupima nk'abantu ahantu hose hataniye abantu cyangwa umuntu babonye uvuye mu kindi gihugu wenda hari igihe ashobora kuza wenda ntabashe kuba yajya ku mupaka wenda ngo abashe gupimwa cyangwa se nabashe kuza muri iyo ndege ariko ubwo banda mu mu bice na bimwe bitandukanye by'igihugu hagiye hari abo bantu ba- b'inzobere bumva ko nabyo ni icyifuzo nari nsabye nk'umunyarwanda Yego.
bumva ko iki cyifuzo cyaba ari cyiza cyane kugira iyo ndwara tuyihashye rwose kuko urumva abavandimwe bacu bo mu bushinwa babuze ababo urumva uko byagenze tunakomeza nkomeza no kubihanganisha rwose bakomeze bahumure yego kuko ndumva isi yose yarabihagurukiye ko no ku maradiyo no ubwo butumwa tugenda tubwumva buri kanya nta muntu ushobora gushyira rwose iyo ndwara batayivuze Mhm. Eh, jean claude urakoze cyane ubwo murakoze cyane ni umukunzi wa radiyo ijwi rya amerika ngo baka jean claude murasaza u rwanda aho ni mu karere ka ngoma mugire umunsi mwiza n'umugoroba mwiza yego yego namwe mugira umugoroba mwiza twakire gerard
Ah, mwiriwe Eugenie wiriwe neza urahagana hewe
Ah, ndi kigali mu rwanda nk'uko bisanzwe yego ufite in- in- inyungane intwererano cyangwa ni ikibazo wifuza kubaza mugenzi wacu ernest
Ah, nanjye nanjye ni inyunganizi nk'uko umugenzi wanjye uvuyeho amaze kubivuga Mhm.
Ah, kuri iyo ndwara nyine tumaze igihe natwe tumva mu bitangazamakuru bitandukanye uburyo iri ko- iri gukomeza zigenda zifatwa n'amahanga Mhm.
ariko ariko nanjye ikintu na- nakongeraho nsa nk'u- nku- nku- nku- nkunganiraho uwo muvandimwe ngoboka Mhm.
mu mu- mu- mu- mu- ura- muri muri ino minsi urabona ahantu hakunda guhurirwa nk'abantu benshi cyane cyane nko muri za banki wa mugani aho muri gare ha- hari ibintu by'amashusho baba bagomba nko kumanika Mhm.
none bigaragaza uburyo ki nyine indwara i- i- imereye abantu mu bushinwa ku buryo n- n'ubibona azajya a- aga- a- am- amenya uburyo ki agomba kwitwara n'uburyo ki agomba kwirinda bakaba bashyiraho amapubulisite menshi aho ku maradiyo bakamanika aho ngaho nyine muri za gare no mu masoko ahantu hahurirwa n'abantu muri za banke kwa muganga hari nk'umuturage uba utuye nk'ahantu mu cyaro ku buryo atamenya iyo ndwara icyo ari cyo akumva uko ari uko abandi babimubwiye babyumvise hari uyamuha nabi hari aho ngaho bayavugira mu kabari ugasanga nyine ntabwo kugira ngo umuntu utazi kugira ngo azamenye ko yitwararika ni ibintu bigoye noneho ikindi kuri iyo ndwara nyine hagomba kubaho ubukangurambaga nanone ikanigishwa cyane cyane mu mashuri kuko muri ino minsi urabona nyine ibyorezo birimo biraza noneho bifite ingufu hari izo za ebura none hajemo n'iyo kono vayirasi wumva ni nk'aho yenda guhura na noza na ebura ariko uko zikwiye kujya zigishwa amashuri nk'izindi ndwara zose twari dusanzwe twiga nk'izo za nk'uko twiga za malariya uko zirindwa tukiga ubwo bwandu bwa virusi itera sida tukamenya ngo yirindwa gutya ngo ukoresheje agakingirizo habayeho kwifata tukaziga mu masomo nka za biyoroji na za siyanse n'ibindi indwara z'ibyorezo muri rusange cyangwa bakajya bigisha ije bakajya bayivugaho cyane mu mashuri
mu mashuri bakajya bayivugaho cyane ije ukumva ni icyorezo kiba kidasanzwe urabona muri ino minsi urabona nko mu mashuri umwana wese ugeze mu ishuri amenya ko sida aho yandurira akamenya uburyo yirindwa n'uburyo agomba kwitwararika naho ngaho iramutse ishyizwe mu mashuri abana bakabyiga bumva mu mashuri ni ahantu abana benshi bahurira kuva umwana ukiri mutoya akamenya iyo koronavayirasi bagatangira bigishwa nyine ahantu iyo virusi ikomoka ibyo ngibyo abantu bazashobora kugenda babisobanukirwa babashe kuyirinda numvise ko nanone bisaba nayo isuku numva ijya kujyana isano gasa na ebura nk'aho ngaho wa mugani haba hahurira abantu bajya bashyiraho nanone ibikorwa by'isuku nanone ni uko bigoye wenda ko hataboneka n'urukingo ariko ubukangurambaga bw'ibanze nk'ibintu by'ibanze by'uko yakwirinda bakajya bamenya nanone abantu bagiye nanone nko mu bihugu byo hanze hari abanyeshuri bajya kwiga mu mahanga hari abava mu mahanga baza mu rwanda hakabaho nk'itsinda ry'abaganga runaka inzobere ryahuguwe rikajya rihora ku bibuga by'indege bitandukanye bakamenya ngo barapima umuntu ufite iyo koronavayirasi bagatuma bakamenya uko ahagaze yaba uturuka cyangwa usohoka mu gihugu agenda hanze ariko hakaba ubukangurambaga ku buryo nyine buri wese agomba kukigira igikorwa kinini ikabasha kurwanywa yego ubwo rero barabisobanura ariko uti mu mashuri bakabyigisha bakabyigisha abanyeshuri byaba yenda n'uburyo bwo guha ubutumwa ababyeyi abana bajya bagenda bakabwira ababyeyi ibyo babigishije mu buryo bwo kwirinda cyane cyane bakoresheje n'isuku
ni uko ngo nyine urabona mu mashuri nyine abantu b'abanyeshuri nyine urabona abarezi bamutse nyine basobanuriwe iyo koronavayirasi bakamenya uburyo yandura uburyo yirinda uburyo yica nyine ingaruka bishobora kuba nyine ku muntu uba utayirinze nyine kugira ngo hariho ubukangurambaga bw'ukuntu yakumirwa igasomwa mu bitabo na minisiteri y'ubuzima ikajya itora udutabo bakajya bashyira ahantu hahurirwa abantu benshi aho muri za banki mu buyobozi aho ku mirenge mu turere ku bantu nyine tujya kwaka serivisi ku buryo uhagera hakabaho udutabo nyine umuntu akayisoma akayimenya hakabaho bakaba bagaragazamo amashusho y'umuntu wayanduye bikagaragara nyine umuntu aramutse abonye nyine ukuntu abibonye ku mashusho akamenya uburyo nyine irimo kugarika abantu ntamuka abisomye akamenya n'ingamba zafatwa kugira ngo umuntu ayirinde nubwo azahita arushaho kumva nyine ko ari igikorwa cye niba yayifasheho amakuru n'abo banyeshuri bamara kuyisoma nabo ndumva atari ubutumwa bazajya bihererana ni ikintu bazajya bagenda nabo bagasangiza nabo babyeyi kubera ko ari ubumenyi baba babashije kumenya ntabwo urumva ubutumwa buzajya bugenda gusakara muri rusange gutyo ingamba zifashwe ku buryo bworoshye
oya nibyo urakoze cyane gerard
urakoze cyane eugenie
arineste mu bakomeje duha ibitekerezo barakomeza kugaruka ku kibazo cyangwa se ku gitekerezo cyo kugira isuku mu dutangira watubwiraga ko iyo virusi ishobora kumara iminsi igera kuri cumi n'ine itari ya mbere y'uko yigaragaza muri iyo minsi rero nibwo abantu bashobora kwandura
imbere y'uko yigaragaza ikiri mu muntu itarigaragaza umuntu abe yaserura ibimenyetso byayo umuntu arashobora kwandukiza mugenzi we hariho igihe nk'uko aba aba bavandimwe bari mu gihugu cy'u rwanda bariko barasaba yuko abantu bo kwiyubara bakanagira no ku nama bagirwa n'ubuyobozi biba bigoye cyane rwose kumenya yuko umuntu agendana iyi ndwara iyo iyo ibimenyetso bitariserura akirindiriye iyo minsi cumi n'ine kugira ngo ishikama bya bimenyetso byiserure murashobora kugendana atabushuha afise atanenetse umutwe yumva amerewe neza mugabo muri uwo mubiri iwe agendana uwo mugira w'indwara kandi abasha no kuyanduza n'uwundi muntu nicyo gituma rero ibi byo gukora isuku byo kumvira inama abayobozi batanga ni ibintu abantu bari bakwiye kwijukira abatunze amaradiyo bakabyumviriza bakanabihanurana bakanabigirana inama kugira ngo bajye barumvira ibyo inama abayobozi batanga kuko n'ijisho ry'umuntu biragoye kumenya ati nakaranduye cyangwa ntarandura biba byoroshye kwirinda umuntu iyo umaze kumva yuko yatanguye guperezanta ibyo bimenyetso byo gushuha byo kumeneka umutwe kuko icyo gihe indwara iba yamaze kwiserura mugabo iyo ikiri mu mubiri itarigaragaza umuntu muragendana atakibazo wibaza yuko atagwaye mugabo aba yobasha no kukwandukiza nicyo bituma rero ibi byo kugira isuku byo kugira ku nama abayobozi batanga abategetsi batanga nibyo bintu bya mbere twebwe nk'ariya mu bihugu byo mu burundi no mu rwanda aho iyi ndwara itarashika abantu bakwijukira bakagira ku mpanuro abayobozi bacu bariko baraduha kugira ngo twirinde tuzitiriwe tuzitire tutaronegwa hakiri kare nibyo rwose hari na wilson ku murongo wa telefone wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe yego urahagana he
ndi mu buhinde
nuko hameze gute se aho ngaho naho biravugwa cyane iyo ndwara ya iyo virusi ya korona
ego yaramaze kwashika ariko nta bantu benshi baramenyekana ko bamaze kwandura hari amakashika kuri atatu bamaze kumenyekana
bafashe ingamba namwe bafite inama babagira mu buryo mugomba kwitwara
ego cyane cyane nk'ibintu byo kuza turakorana ko ugakora ku muntu bijya byo kuramukanya mukorana ko kugira isuku ni izo nama bari ko baragira abanyagihugu kugira ngo ntishobore gukwirakwira mu bantu yego hari akabazo wari ufite cyangwa se inyunganizi bashaka gushyira ku byo Ernest yari amaze kutubwira muri makeya turimo turasoza nk'inyunganizo nashaka kongera ku byo umutumirwa ariko aravuga kandi ari nongera nyine saba na leta zacu yuko zogerageza kuzitira tutarashikirwa n'ico kiza ko murabona ko ari ikiza camaze ni ikintu camaze kwitwikiza ku isi yose kuko ni indwara irikira yandukira mu buryo bukomeye kandi bigoye no kuyirinda urabye rero icyo nashaka gusaba amaleta ni uko nk'ahantu hahurira abantu benshi bohashira ziriya mbonesha kure ku buryo berekana ubutumwa bw'ingene abantu bashobora kwirinda kuko hari uburyo abantu bashobora kwirindamo nubwo bigoye kuko urumva nk'umutumire reka aratubwira ko umuntu ashobora kwigendana iminsi imbere y'iminsi cumi n'ine ata kimenyetso kiraboneka hanyuma abantu bashika ku ma aba bava hanze bavuye cyane cyane muri ibi bihugu bimaze kumenyekana yuko yashitsemo leta zodufasha bageze ku ma aeroport n'imihurihuri bakabashyira ahantu nko muri karantene bakabapima cyangwa se yego urakoze cyane reka amasaha aratujyanye reka nshimire franklin wadufashe ku buhanga bw'ibyuma na fatuma karara arimasi namwe mwese abo twari kumwe bizimana ernest umunyeshuri w'umurundi wiga mu bushinwa watuganiriye ndagushimiye cyane mwese mwese mwakoze kudutega amatwi mukomeze rero kugira ubuzima buzira umuze kuri mikoro ya eugenia mukankusi